Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan Waashingten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata ebila 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 11 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu bafqaaduu muradaati qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna gabaasaalee keenyaan duratti oduutu dursa oduu kan nu dhageessiftu immoo tuujubee horaati kan isin darbine.
akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo lola kaaba itiyoophiyaatti ka'e sababa isaatiin hoteelonni cufamanii turan guutummaan banamuu isaanii pirezidaantiin waldaa hoteelota finfinnee aadde asteer salamoon raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru haa ta'u malee aangawoonni hoteelonni hangi tokko dhiichisa jajjabeessu jechuudhaan qeeqanii jiran gareeleen mirga namaa addunyaa irra hedduu daldalaawwan qabeenyaa dhalattoota tigraay cufuu akka dhaabu mootummaa gaafataa jira jechuudhaan keenadi abaata gabaaseera. naannoo wal waraansaa keessa taa'anii kanneen qormaata kutaa kudha lammaffaa fudhataniif qabxii yuunivarsiitii isaan seensisu kanneen hin argatin barattoonni kutaa kudha lamaa barattoota bara 2014 qormaatatti dhiyaatan waliin akka qormaata fudhatan murtaa'ee jira. ministeerri barnootaa itiyoophiyaa bulchaawwan waajjiraalee barnoota naannoof magaalaalee waliin ta'uudhaan har'a ibsa sabaahimaa mootummaaf kenneen qabxii yuunivarsiitii akka seenaniif kana dura kennameen barattoota yuunivarsiitii seenaniin ala. kanneen naannoo walitti bu'iinsa keessa jiran barattoonni itti dabalaa akka seenan beeksisee jira dhimma isaa hordofaa akka ture mana maree bakka bu'ootaatti koree dhaabbataan kan dhimmootii misooma qabeenya namaa hojiitti bobbaasuuf teeknooloojii akkasumas waaltaan oliyyannoo uummataa dhaggeeffatu tarkaanfii ministeerichaatti gammadee jira ministeerri barnootaa ibsa har'a kenneen qormaata kutaa kudha lammaffaa kan bara 2013 ba'iisaa laalchisee komii dhiyaatan ittiin ka'umsa godhachuudhaan tarkaanfii fudhate beeksiseera. ba'iin qormaata naannolee irra jireessaa gad xiqqaachuunsaa mul'achuusaaf ministeerri barnootaa filmaata jiru ilaaluun hojjechuusaa ibsa sana irratti tuqamee jira naannoo wal waraansa keessa turan kanneen jedhamaniif dhimmi isaanii addatti akka ilaalamu gaaffii ka dhiyeessan naannoo amaaraa affaar beenishaangul gumuzii oromiyaa ta'u ministeerichi beeksisee jira. waggoota walittaanan darbaniif bulchiinsa qormaata biyyoolessaa waliin rakkoolee wal qabatan ilaalchisee furmaata kennuuf kana booda qormaanni teeknoolojii dijitaaliin akka kennamu yaalii gochaa ka jiru ta'uu kan ibsa ministeerri barnootaa kun mijachuu baatellee qormaanni akka kana duraa manneen barnootaa naannootti kennamuun hafee waaltaalee federaalaa keessatti ka kennaman ta'uu ibsisuun tuqee jira. konkolaattonni gargaarsaa shantamaa midhaan nyaataaf gargaarsa namoomaa akkasumas boba'aa fe'atan jimaata darbe maqalee seenuun ibsamee jira. konkolaattonni kun midhaan gargaarsaa toonii kuma tokkotti hedamu kan fe'atan yoo ta'u kunis namoota kuma afurtamii sadiif midhaan nyaataa gahaa akkasumas meeshaalee eegumsa fayyaa nyaata madaalamaa bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan toonii dhibba torba fe'uun gamasitti imaluu isaanii dubbii himaan tokkummaa mootummootaa isteefanii rijaariik ibsanii jiru konkolaataan boba'aa liitira kuma dhibba tokkoof kuma kudha shan fe'ate illee ergamuun ibsameera haa ta'u malee kunis. baatii sadiif walakkaadhaaf lafoodhaan gargaarsituun ergamin ture erga eebila tokko as konkolaataa gargaarsaa ergame isa jalqabaati haa ta'u malee fedhii namoomaa gamasii guutuuf gargaarsaaf boba'aan itti dabalaa akka barbaachisu ta'u tokkummaan mootummootaa beeksisee jira konkolaattonni gargaarsa itti dabalaa samaraarraa gara maqaleetti imaluuf qophaa'anii jiru dujaarik itti dabaluudhaan akka jedhanitti gargaarsi itti dabalaa haala amansiisaa ta'een hatattamaan lammiiwwan tigraay. amaaraaf affaar keessaa kanneen miidhaan irra ga'e akka dhaqqabu yeroo yeroottis akka ergaman gochuuf qaama mara waliin walquunnamuu itti fufnaa jedhaniiru. gareen shoror keessaa al-shabaab wixata kaleessaa bakka walga'ii paarlaamaa soomaaliyaa geggeeffamutti haleellaa raawwate yoo xiqqaate namoota ja'arraan miidhaa geessiseef itti gaafatama fudhadheera jechuusaa ahmed mohaammed gabaasee jira miseensonni paarlaamaa soomaaliyaa haaraa filataman ennaa wixata kaleessaa. haleellaan moortaaraa sun raawwatame afyaa'ii filachuuf jecha walga'anii turan miseensonni paarlaamaaf kaadhimamaan pirezidaantii ahmaddiin abdushakur warsaamee fuula feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti dhukaasa marsaa hedduu dhukaafameen waardiyyaalee isaanii lama dabalatee namoonni hedduun madaa'aniiru gareen finxaaleeyyii al-shabaab miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansuudhaan haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhatee jira. waajjirri muummicha ministeeraa soomaaliyaa mohaammed hussein rooblee haleellaa gocha shororkeessummaa ittiin jedhan sana balaaleffatanii jiru soomaaliyaa keessatti filannoo kallattiin hin ta'in geggeeffamee xumuramaa kan jiru paarlaamaa sodaachisuuf kan geggeeffame gocha lubbuu dhabsiisaati ittiin jechuudhaan ibsanii jiran roobleen tattaafii miseensonni paarlaamaa filannoo sana saffisuuf taasisan galateeffataniiru haleellaa wixata sana dura seeratumtoonni sun aafiyaa mana maree olaanuu ebila 26 akka filatamuuf kan isa gadaanuu immoo guyyaa ittaanu akka filatamuuf sagalee guutuudhaan murteessanii jiran filannoon kallattiin hin ta'in kan soomaaliyaa sababaa falmii siyaasaa muummicha ministeeraaf pirezidaanti mohaammed abdullaahii mohaammed faarmaajoo gidduu tureen kan ka'e baatilee hedduuf boodatti harkifate. faarmaajoon yeroo aangoo isaanii dheeressuu kan barbaadan yoo ta'u garuu dhiibbaa sadarkaa addunyaaf biyya keessaan danqaman gareen alshabaab sabatiinsi siyaasaa dhabamuu isaatti fayyadamuudhaan humnoota nagaa eegdota soomaaliyaaf namoota siyaasaa irratti walitti aansuun haleellaa lubbuu galaafatee raawwataa ture seeratumtoonni soomaaliyaa hanga jalqaba baatii caamsaatti pirezidaantiif ta'an filatu jedhamee eegama. waraanni afrikaa kibbaa naannolee balaa lolaan miidhaman keessatti isaaf bishaan adda citee ture bakkatti deebisuuf akkasumas hojii dandammachiisuu deeggaruuf jecha loltoota kuma kudhan bobbaasuusaa beeksiseera balaa lolaa kutaalee biyyattii gama bahaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii dhibba afuriif afurtamii ol ta'ee jira xumura torbanii bokkaan deebi'ee roobe tattaaffii baraarsaa kan danqe yoo ta'u yoo xiqqaate garee baraarsaa keessaa nama tokko galaafatee jira jechuudhaan liindaa giftaash durban afrikaa kibbaarraa gabaasteetti. Anga'oonni akka jedhanitti balaa lolaa torban darbe mudateen kanneen miidhaan irra gahe lubbuu oolchuuf garee barbaachaaf baraarsaa kudha afur buufata xayyaara durbaan virjiiniyaa irraa ka'anii gamasitti qajeelanii jiran durbaan konyaa kuwaazuluu naataal keessaa kan akkaan dhahame ta'uunillee ibsamee jira tireevis taawar daayirektara dhaaba tola ooltotaa ka lubbuu baraarsaa afrikaa kibbaaf hojii baraarsaa kana ka deggeraa turani waa'ee hojjettuu garee baraarsaa sareeshii waliin. utuu laga misunduuzii keessaa nama oolchuuf barbaadaa turte liqimfamtee raadiyoo sagalee ameerikaatti himaniiru.
The more water that's falling, the, the heavier the ground becomes, which causes more mudslides, which makes it a lot more dangerous.
Akkuma roobi dabalaa deemeen lafti jiidhaa deemee dhoqqeen heddumatee mucucaachuudhaaf sababaa ta'e. sun immoo nuyiif balaa guddaadha. Nama qaama garee sanaa ta'e dhabuun. hunda keenya irraan dhiibbaa geessise miseensa nu duraa du'etti hundumti keenya ni siiqna kun immoo dhugumatti ilaalcha hojii baraarsaaf jiru jijjiira.
kan daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaati. gareen riphxee loltoota hawtii yeman ijoollee loltummaa irraa walaba akka ta'an gochuuf waliigaluusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira warreen hawtii kan tokkummaan mootummootaa karoora hojiitti hiikuu ittiin jedheef ijoollee walitti bu'iinsa waraanaa keessatti loltummaaf filachuuf ajjeesuu dhaabuu akkasumas manneen barnootaaf hospitaalota haleeluurraa akka of qusatu waliigaltee mallatteessee jira. dubbii himaan tokkummaa mootummoota akka jedhanitti gareen riphee lolaa kun ijoollee adda baasuudhaan baatilee ja'a keessatti gallakkisuuf cicha qabaachuusaa beeksiseera wal waraansa waggoota torbaaf ture keessatti ijoolleen kumaan lakkaa'aman lola keessatti hirmaataniiru warreen hawtii waliigaltee sana karoora ijoolleef eegumsa gochuu ittiin jedhan tokkummaan mootummootaa akka jedhetti bara 2014 qabee galmeelee mallatteeffaman irratti mootummaan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu kan yeman waadaa walfakkaataa seenee jira. raashaan yuukireen gama bahaa qabachuuf haleellaa jalqabuu isheef haleellaan misaayilaa raashaa magaalaa gama dhiyaa liviif haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota torba galaafachuu yuukireen beeksiftee jirti pirezidaantiin yuukireen volodimir zelenskii sochii boodana raashaan itti jirtu ilaalchisuudhaan wixata kaleessaa ibsa viidiyoodhaan kennanii jiru.
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії.
Amma loltoonni raashaa yeroo dheeraadhaaf qabanii itti qophaa'aa turan Doonbaas irratti lola gaggeessaa jalqabaniiru. Raayyaan waraanaa raashaa guddaansaa amma haleellaa kanarratti fuulleeffatee jira. Loltoonni raashaa hagamii gamasitti bobba'anis ni lolla ofirraa ni ittisna kana immoo guyyaa guyyaadhaan itti fufna yukireeniin dabarsine hin kenninu qaama biyya keenya keessatti hin barbaannu.
naannoon doonbaas luhaanskiif dooneetsk kunyaalee lamaan kan hangi tokko adda baatota raashaan qabamaniif magaalaa andaara galaanaa maariyoopol kibbaa ofitti haammata raashaan naannoo sana to'achuun kan bara 2021 qabatte dugdee naannoo odola kiriimiyaa akka to'attu taasisaa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti dabarra. Lammiiwwan Itiyoophiyaa dhalattoota naannoo Tigraay kuma tokkoof dhibba sadii ta'anii naannoo Affaarii fi Finfinnee keessaa qabamanii bulchiinsa naannoo Kibbaa godina Hadiyyaa Mooraa Yuunivarsiitii Waachaamoo keessatti hidhamanii turanii gadi lakkisamaa jiru. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigraay irraa Gabree Gabramadiini namoonni haasofsiise akka jedhanitti haalli isaan ji'oottan sagalee fi keessa turanii hedduu rakkisaadha. Sababni isaan ittiin hidhamanii akka itti himamnee fi mana murtiittis akka hin dhiyaanne dubbataniiru jaallanneen gabaasa kana akka ittaanutti qindeessiteetti.
Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan koonistiraakshanii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa soddomii ja'a ta'uu kan dubbatu marasaa abbaadii boqonnaa irratti jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa afaar miillee irratti namoota ka biraa irraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera.
ከአየሁ ሽግሩ ምናምን የሚል ጠየቅናየው ምንም ነብር ላይ ከአሉ አሁን ሰለስተ ለኢትዮፕት በረኻ ምፅሕገርና ኣብ መኪናዎች ፊ maaliif nuyi tu jennee gaafannaan oomaa nutti ni gammoojjii keessatti guyyaa sadii konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaatota sagaleen bulchiisa kibbaa godinaa hadiyyaa magaalaa shoonee keessa ka jiru damee qorannoo qonnaa ka yuunivarsiitii waachaamotti adoolessa kudha lama bara kuma lamaaf kudha sadii kaasee hanga bitootessa afur bara kuma lamaaf kudha afuriitti nu tursiisanii sana booda gara finfinnee nu fidan.
Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii sagalii booda hiikamuu isaanii ka dubbatan hidhamtoonni kun lafti itti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akka hin turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa sagaliin marsaa lammataatti immoo konkolaataa kudhaniin kanneen fe'amanii fi daa'immaniif dubartoonni kan keessa jiran namoonni kuma tokkoof dhibba sadii. hidhaa keessa akka turan marasaan ni dubbata sababaan itti hidhamnes nutti himamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe.
በቃ ዛአስና መጣቀና ትግራዋይ ስለዝኾነ ትግርኛ ተናገርቲ ስለዝኾና ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም Kan hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa ka Tigraay waan ta'eef qofa kanuma. Afaan Tigree waan dubbannuuf maqaan keenya Gabra Maariyaam Gabra Egzaabeer ka jedhu waan ta'eef malee waan tokko nurratti hin argine. Awutoobisii keessaa kanneen waraqaa eenyummaa amaaraa affaar qaban nurraa adda baasanii isaaniin konkolaataa biraan geggeessan.
በትሬ ዳ በቃ የቆጦጥና ኔራ ምንም ትነግሮ ዘይትኽእል ባዮይ Dullaan nutumu ani dhalli namaa akkanatti gaafatumamu argeen beeku baay'ee nama gaddisiisa. Lubbuun namootaa darbuu dhiisuun isaayyuu gargaarsa waaqayyootiin malee reebichi isaanii hamaa ture.
Kanneen hidhaa keessa turan kana keessaa dhibbi tokkoof soddomni dubartoota ta'uu fi dubartiin ulfaa fi kan daa'ima waggaa lamaa qabanis haadholiin keessa akka jiran ibsameera. Hilfii Asaffaa Hadaraa Saawud Arabiyaa keessatti baatii lamaaf ega hidhamtee booda biyya isheetti deebite. Haalan waan isaa hin beekneen Itoophiyaa keessattis hidhaatu na eeggatee jette. Namoota biroo waliin Tigraay deemuuf gama afaariin ituu deemaa jirru Samaraa keessatti adoolessa shan bara kuma lamaaf kudha sadii humnootiin nageenyaa ishee fi hiriyoota ishee halkan lafa ciisanii jiranitti dammaqsuudhaan waraqaa eenyummaa fi bilbila harka isaanii butanii gara bulchiisa naannoo kibbaatti nu geessan jette. Dubartoonni sadii mana hidhaa keessatti da'uu isaanii lama immoo da'umsatti dhiyaataniitu jiranii hidhaa ba'uu isaanii dubbatte. haala mana hidhaa sana keessaa ennaa dubbattu.
ካብኩም ትፈልዩኩም ችግር የብሉ ኦም ናወልና መጀመርያ ብጥቃና ቀኒ ናቀኒ በቃ ምውቃዕ ጀምሮም ካብኡ ሰብ ዝናጠፍአ ብብሹ ብጭንቂ ብእንደይ እንደይ ሽማም jalqaba isin rakkoo waan hin qabneef jecha ni baatuu nuun jechaa turan turanii garuu nutumuu jalqaban namoonni miliqanii badu dhiphuu fi dhukkuba keessa turre namni hedduun dhukkuba sombaan qabameera. namni dhukkubsate yeroo deemee ilaalamu dhukkuba sombaatu si qabee jedhuun wal'aansa fayyaa dhabuun dhiiraa fi dubartiin tokko du'aniiru bitootessa afur bara kuma lamaaf kudha afur lafatti hidhamanii turanirraa awutoobisa kudha torbaan fe'anii ennaa nu baasan eessa akka nu geessan nutti himne dhumarratti buufata awutoobisii finfinnee naannoo qaallittii jiruutti nu gadhiisan jedhu marasaan dhumarratti. ummataaf dhaamsan qabaa jedha.
ኣብ ዋቻሞ ተኣሲርና ዝነበርና ሽሕን ሰለስተ ቤትን ናብ ሽሕን ሓምሳን ካብ ስዑድ ዝተመረፁ እዮም Waachaamoo keessatti kanneen hidhamnee turre kuma tokkoof dhibba sadii keessaa kuma tokko ol kanneen ta'an saawud arabiyaarraa deebi'an. Biyyoormaa keessatti akkasitti dararamaa turanii biyyoofii keessatti akkas yennaa rakkatan uummanni maaliif sagalee isaan dhageessisu maal balleessan. Dula waraanaa keessatti utuu jeequu galaatuu dabarsuu meeshaatuu kennuu namni qabame hin jiru. Isaan kun namoota nagaa hojjetanii bulani.
Dhimma kana laalchisee deebii koomishina mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa itti gaafatamaa quunnamtii koomishinichaa koomishinara koomishinii poolisii federaalaa itti gaafatamaa quunnamtii kan koomishina poolisii federaalaa dubbi himaa ministeera haqaaf kan bilbilame ta'us deebiin hin argamne. amnestii intarnaashinaal dabalatee kanneen mirga namoomaaf falman dhalattoonni tigraay magaalaa finfinnee fi naannolee kabiroo keessa walitti qabuun akka fedhanitti hidhaa akka jiran ibsaa turan awustiraaliyaa kaanaadaa deenmaark neezerlaandis biriteenii fi ameerikaan ibsa baatii muddee darbe baasaniin mootummaan itiyoophiyaa hidhaa eenyummaa hundee godhatee fi himannaan irratti hin dhiyaanne gaggeessaa jiraachuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii turan mootummaan itiyoophiyaa garuu dhalattoota tigraay ta'uu isaaniin kan hidhaman hin jiran jechaa akka ture waahilli keenya afaan tigree gabre gabramadin gabaasee jira.
warraaqsi diimokiraatawaa uummata gumuz yookaan guhuudhiin dhukaasni humnoottan mootummaa hidhattoota isaa irratti banee ture sanbata darbee jalqabee dhaabbachuu isaa beeksiseera mootummaan naannoo beenshaangul gumuz immoo tarkaanfii seera kabachiisuu kana kan yeroodhaaf dhaabne adeemsa araaraa eegalamee jiru milkeessuudhaafi jedha naakoor malkaa gabaasa dabalataa qaba.
naannoo Beenishaangul godina Matakkal keessa hidhattoota socho'an irratti akka lakkoobsa Itoophiyaatti eebila tokko hanga eebila torbaatti dhukaasni banameera dhukaasni nurratti banameera kan jedhanii turanis ta'u erga torban darbe guyyaa sanbataarraa jalqabee guyyoota darban afur keessatti sagalee dhukaasaa akka hin dhageenye dura ta'an warraaqsa diimokiraatawaa uummata gumuz obbo Giraany Guddataa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. gara nagaatti dhufaa jiru ta'ee maaliif akka dhukaasa dhaaban hin beekne qaama gararraatii dhukaasni akka dhaabbatuuf ajajnis kennamee ta'uu mala erga sanbata xiqqaa darbee hangaarraatti dhukaasni banamee hin jiru akka dhukaasni hin jirre hidhattootnis bilbilanii natti himanii jiru dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira jechuun dubbatan mootummaan naannoo beenishaangul gumuus hidhattoota irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa ture mootummaa fi guhudeen jidduutti adeemsa araaraa jalqabame milkeessuuf tarkaanfichi dhaabbatee jedha hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo beenishaangul gumuus obbo mallasa bayyana durumaanuu kan dhukaasni nurratti banameera jedhan mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa ture sababaa isaan aggaammiiwwan haleellaa garaagaraa raawwataa turaniif jedhu. nuti ammallee dhukaasa banuun hin barbaachisu jenna marii naga qabeessa barbaanna mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu bakka hundatti seera kabachiisuun immoo barbaachisaadha. Hanga hundi keenyayyuu dhimmi naannoo Beenishaangul nu ilaallataa jennetti hidhattoota miliqanii haleellaa raawwatan irratti humni naga eegumsaa mootummaa humnootni naga eegumsaa mootummaa ittisuu qabu. Haa ta'u malee qaamolee gara nagaatti dhufaa jiran irratti dhukaasa tokkoyyuu hin bannu jechuun dubbatan. Godina Kaamaashii keessatti hidhattoota guudeeniif mootummaa jidduutti bifa aadaatiin araarri uumame kan milkaa'eef tattaaffii mootummaa fi geggeessitootni guudeen taasisanii jechuun dubbatu obbo Mallasan gama guudeeniin tajaajila geejjibaa dhabuurraan kan ka'e gara matakkal deemuun akka isaan rakkise kan dura taa'an guudeen dubbataniif obbo Mallasan deebii qabu. Geggeessitootni guudeen araara Kaamaashiitti milkeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennan matakkaalittis akkasuma xiyyeeffannoo kennuun isaanirraa barbaachisa. Qaamolee marii barbaadan kamii wajjinuu mootummaan mari'achuudhaaf qophiidha. Naannawaa kanatti hanga dhukaasni tokkollee hin dhaga'amnetti mootummaan bifa sirna isaa eeggateen araara guutuu ta'e taasisuudhaaf ni barbaada jechuun dubbatan. Obbo Giraany gama isaaniitiin eegumsa humnootni mootummaa isaaniif taasisaniin itti aanaan isaanii obbo Darguu Faranj gara magaalaa Asoosaatti deemuu dubbatanii akkuma haalotni mijataniin isaaniif geggeessitootni guudeen kanneen biroos gara magaalaa Galgal Balas bakka araarri itti adeemsifamutti akka deeman himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee mootummaarraa komii qabaachuu dubbatu obbo Giraany.
የጠየቅነው አመራሮቻችን እና አጠቃላይ ምሁራን የሚባሉ Gaggeessitootaa fi beektotni keenya matakkaliif asoosaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannee jirra. Fakkeenyaaf miseensota koree giddugaleessaa keenya keessaa kan aanolee gubaa manduraa fi bulan hanga har'aatti hin hiikamne. Yeroo gabaabaa keessatti araara geggeessuuf isaanillee hiikamuu qabu jechuun dubbatan. Obbo Mallasan komii obbo Giraanyiif deebii kennanii jiru.
ሌሎቹ የሚፈቱበትን ሁኔታ በቀጣይ Seeraaf dambii isaa haala eeggateen hooggantootni guudeen kanneen biroo haalli isaan ittiin hiikamuu danda'an irrattis mari'achuun ni danda'ama. Yoo balleessaa raawwataniif ragaan argame immoo kanneen gaafatamuu danda'anis ni jiraatu jechuun dubbatan. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waggoota sadan darbaniif haleellaa hidhattootni geggeessaa turaniin namootni hedduun ajjeefamanii jiru kan kuma dhibbaan lakkaa'aman immoo manaa fi qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'u namoota lubbuun olaniif ijaan argine jedhan irraa adda baasuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Araarrii fi mariin hidhattoota guudeeniif mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu dhabamuu nagaa naannoo Matakkal keessa yeroo dheeraadhaaf ture ni furaa jedhamee amanama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jedha. Qophiin waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa kan jedhu waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu kuni dhimma maqaa moggaasii keessumaa immoo abbaa abaluu jedhu irratti waan jedhu qaba. Keessummaallee qopheessee jira. Itti aanes ni dhiyaata.
Oromoon dhala isaatiif, isa guddifatuuf, isa hammatee fi maqaa adda addaa baasa. Keessumaa maqaa abbaa abaluu jedhu namni tokko erga dhalatee guddatee booda akkamitti argatee ittiin waamamuu danda'a? Saba Oromoo bal'aa keessatti bakka adda addaatti akkamiin wal fakkaata? Eessatti immoo garagarummaa qaba? Bakka tokko tokkotti abbaa abaluu jechuun maqaa seeraan ittiin waamamanudha. Kan warri namaaf kennu, kan hiriyyaan, waarsaan, hawaasni namaaf kennullee ni jira. Fudhannaa baallii sirna gadaa gahuudhaan wal qabatee maqaan abbaa abaluu jedhu namaaf ni kennama. Akka abbaa gadaa, abbaa duulaa, abbaa malkaa. Caalaan isaa immoo yommuu mucaa dhiiraa argatan ittiin waamamu. Bakka tokko tokkotti maqaa fardaatiin illee ni moggaafamu. Waa'ee kanarratti namoottan beekumsaa fi itti dhiyeenya qabanii waliin haasa'uuf deemna. Kan guyyaa har'aa gujiirraa eegalla. Keessummaan keenya waa'ee gujii nutti himuuf deeman Dr. Ilfinee Uddeessaa Bariisooti. Godina gujiitti dhalatanii guddatan. Yeroo ammaa biyya Ingiliiz magaalaa London keessa jiraatu. Barsiisaa yuunivarsiitiiti. Gujiin akkaataa kamiin abbaa abaluu jedhee nama moggaasa. Gaaffii jedhuu fi bakka sadiitti qicanii deebii nuu laataniiru.
Lafa teenya gadiisan keessatti akki maqaan abbaa abaluu jedhan kun kennanuuni itti kaati ijoollee. Nama ijoollee uumatee ijoollee qabu maqaa ijoollee dhiiraatiin abbaa ebaluu jedhanii yaamani. Akkasiin dhufa karaan tokko isa kana. Karaan dhibiin ammoo nami gariin adoo ijoollee hin fuudhin bada ijoollee horatin jechuu kee fuudhee ijoollee adoo horatin sababa garaagaraatiin beekamaa ta'a. Fakkeenyaaf ganni kee gahee jennaan duuluu jiraa duri. Nyaaphaat duulanii adamu hojjiraa bineensa gugurdaa akka neenqaa akka gafarsaa worseessaa kana baay'anii aa'uu jira. Yennaa baatee aatee janna jabaa teete nama haxxiyyaa teete nama gaaroo qabu tokko yoo teete biyyi si jaalatti. Hin jaalatti haga ati ilma uumattee maqaa ulfinnaa ka abbaa ebaluu jedha. Abbaa ebaluu jechuun kun ulfinna. Cadhisanii tiimoti kasii kennamu sababa qabaatu qodda. Sababi kun ilmee uumatiisa kan jenne kaani haqa achi geettuun duratti ammoo yoo beekamaa teetee nami si jaalatee biisu ulfeessitee uuma ta'een ta'iiti. Dubbattee rakkoo hiikuu dandeette dubbii qortee araara buusuu dandeette gaafa aayii tokko kaa'atee waa hojii jabuu hojjattee bineensa gugurdaa san dura dhaabattee waraana wonteeteetiin aatee maqaa guddaa waan jadduu waan jannummaa tokko kennaa hojjattee jettee hari'aan teetii maqaa abbaa ibaluu jedhu sii kenniti. Sadaffaani. Akkuma beekuu dandeettu baallii gadaa keessa nami guddataa dhufa ganna fiitiin itti keeyattee ijoollummaatirraa sadarkaa sadarkaa eegataa dhuftee kuusa geetta. Kuusa geettee kuusarraa yoo gara raabaa deemtu amma. Adaalti ta'e nama guddaa ta'aa deemte jechuun akkanuma deemtee yoo raaba geettee maqbaasii maqbaasa jedhanii maqaa baasan jira. Maqaa baasan kanarra yoona namoota.
Eenyutu baasa maqaa kana raabaadorii gaan jedhamu eenyu ka maqaa baaf?
Mentoring waa akka mentoring yookiin ijoollee guddataa nama olii dhufu kana. warra abbootiititti isaan gara gara galeeti barsiisaa hari'oota tanaan mari'ataa maqaa fakkaatu baasaa fi warra dura jiru kanatti warra yuubaa yookiin warra gadooma irra keesseeree warra muuxannoo qabu kana garagalee warra jalee ol dhufee isaa addee bu'u kaani isaanti maqaa kana qarqaaree baasa. Maqaa baasa kanarratti. Odeeffannoo an qabu takka nama duruu maqaa qabu fakkeenyaaf akka hangafa siin jedhee kaan nami garii adoo dhufee gadaa kana maqaan abbaa ibaluu jedhamu kun adoon kennaniimiif hari'aan maqaa kennitee fi jabuuf qaruun jabuuf beekumsaan dhaggatefa jiraatu danda'a. Nama kanaa yoo fedhan maqaa haaraa baasuu fi danda'anii yoo barbaachisaa ta'e ammoo. Ebalu duruu maqaa qabaa jedhanii asirratti immoo maqaan isaanii eebbisaniif. Abbaa daalachi yoo ta'ee dhufee jiraate amma asirratti baalli isaa geettee abbaa ebaluu ummaa ta'an yennaa geettu ta'anii haaraa baasuurra kamajjaa bu'uuf qaruuf geettii fi jadduu fi ta duraan dhaggate ta'a asii eebbisanii fi maqaa isaanii qabatee itti deemuu danda'a waan jedhu harkaa qaba.
Hordoftoota keenya mariin maqaa moggaasii keessumaa abbaa ebaluu jedhu kun bakka biraatti immoo akkamitti ilaalamaa waan jedhu irratti marii itti fufu qabna yeroo biraa itti deebina kan har'aatii fi dooktar Elfinee maqaa keessaniin hin galateeffanna isinillee nu wajjin turuu keessanii fi galataa qabdu fayyaa ta'a.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daatkoom jedhamu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitaraa fi instaagiraamii irratti argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoota daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu tikisti gamme piroodiwusariin keenya Nugusuu Taamree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessitoonni istuudiyoo 58ffaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa nagaatti tolaas ni hin jennaa kan isin keessummeessaa tureen baftaatiin waradaatti nagaatti bulaa.